mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mwiriho neza inshuti mwese muduteze amatwi ni edil rwembasuza mbaye ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba mu nkambi y'impunzi ya mahama mu rwanda urubyiruko rurangiza icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye ruracyafite ingorane zo kubona akazi urubyiruko ruba mu nkambi tubayeho ku buryo bugoranye bamwe bakabura akazi hakabaho n'abashobora kubura igishoro cyo gutangira kwikorera baca usanga rero ngaha mu nkambi ntacyo bafise bakora usanga ari ikibazo bamwe baca baja mu biyayuramutwe mu biyobyabwenge kubera kubura icyo bakora cyangwa se kubura ubwo bushobozi bwo kujya mu makaminuza abo ni bamwe mu rubyiruko rw'impunzi bari mu nkambi ya mahama aho guhera tariki ya cyenda z'uku kwezi kwa kabiri amavuriro yose y'amatorero y'abaporotesitanti mu rwanda abujijwe kugira umuntu akuriramo inda ku bushake abashinzwe umutekano muri burkina faso batangaje uyu munsi ku wa gatanu ko abasirikare bashinzwe umutekano byibura cumi na batandatu ku wa gatatu baguye mu mutego w'intagondwa za kisilamu mu majyaruguru y'igihugu umukuru w'igihugu cya brezil louise inacio lula da silva uyu munsi arasura mugenzi we joe biden wa leta zunze ubumwe za amerika ayo makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu amakuru yacu yo kuri iyi saha reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi narimbi babwiye umukuru w'igihugu cya brezil louise inacio lula da silva uyu munsi arasura mugenzi we joe biden wa leta zunze ubumwe za amerika muri mezo blanche byinshi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu thomas kamirindi louise inacio lula da silva bakunze kwita lula gusa yatsinze amatora yo mu kwa cumi ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri arusha amajwi make kandida jair bolsonaro wari n'umukuru w'igihugu icyo gihe yimitswe ku itariki ya kabiri y'ukwa mbere gushize hashize icyumweru abayoboke ibihumbi n'ibihumbi ba bolsonaro barateye babomagura ingoro y'umukuru w'igihugu iy'inteko ishinga amategeko n'iy'urukiko rw'ikirenga bavugaga yuko umutware wabo ariwe watsinze amatora bashaka gukuraho ubutegetsi bwa lula perezida joe biden yabyamaganiye kure cyane asezeranya lula ko amushyigikiye mu ruzinduko rwe rw'uyu munsi hano i washington lula araganira na mugenzi we biden ku buryo ibihugu byabo byombi bishobora gukomeza guteza imbere demokarasi amahame atagira uwo aheza n'umwe no ku myiteguro y'inama y'abakuru b'ibihugu bimwe na bimwe byo ku isi biden azakoranya mu kwezi kwa gatatu gutaha ikindi kibazo cy'ingutu bibandaho ni icy'imihindukire y'ibihe by'umwihariko ingamba zo guhagarika itsembatsemba ry'ishyamba kimeza rinini cyane rya amazoniya ryo muri brezil ishyamba abahanga bakunze kwita ibihaha by'isi leta zunze ubumwe za amerika ariko ntiratangaza niba izashyira imari mu kigega mpuzamahanga cyo kurengera amazoniya gusa john kerry intumwa yihariye ya perezida biden ku bibazo by'imihindukire y'ibihe azagenderera brezil mu minsi iri imbere
uburusiya bwagabye ibitero bikomeye bya misile mu bice bitandukanye by'igihugu muri Ukraine ni inkuru twateguriwe na Fidel Niyongabo ivyo bitero vyasambuye ibibanza bifitiye akamaro gakomeye abanyagihugu birimwo ibitanga umuyaga nkuba umukuru w'igisagara ca zaporisia yatangaje uno musi kuwa gatanu ko inteko z'uburusiya zarashe misile cumi n'indwi mu kiringo c'isaha imwe muri ico gisagara kirimwo ikibanza gitanga umuyaga nkuba gikomeye cane kurusha ibindi ku mugabane w'uburaya amafirimbi yo kugabisha ibitero vy'indege z'ingwano na za misile vyumvikanye mu gihugu cose abategetsi ba Ukraine bahanuye abanyagihugu kubahiriza ayo mafirimbi mu kwihutira kuja mu bibanza vy'ukwinyegezamwo mu gihe bayumvise ibitero vya misile vy'uburusiya muri Ukraine uno musi kwa gatanu bibaye inyuma y'urugendo perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky aherutse kugira i Londres mu Bwongereza ipari mu Bufaransa n'i Bruxelles mu Bubirigi yabonanye n'abayobozi b'umuryango w'ubumwe bw'uburaya yabasavye guha igihugu ciwe indege z'ingwano kugira zigifashe gutuza ibitero vy'uburusiya leta zunze ubumwe za amerika ubudagi n'ibindi bihugu bicuditse biri mu ishyirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu vyo mu buraruko bw'ibahari atlantique otan vyaremeye guha Ukraine ibimodoka bikomakomeye vyo mu bwoko bwa burende ivyo Ukraine gifise muri iki gihe ntibihagije kugira gishobore kwivuna Uburusiya
urakoze fideli niyongabo tugaruke hano muri leta zunze ubumwe za amerika umushinjacyaha wihariye jack smith yategetse mike pence wahoze ari visi perezida w'umukuru w'igihugu gutanga ubuhamya bwinshi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu thomas kamirinde mu kwezi kwa cumi na kumwe gushize minisitiri w'ubutabera wa leta zunze ubumwe za amerika merrick garland ari nawe mushinjacyaha mukuru w'igihugu yashinze jack smith gukora anketi ku kibazo cy'impapuro z'amabanga y'igihugu abagenzacyaha basanze mu rugo rwa donald trump mu isaka bakoze mu kwezi kwa cyenda ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri no ku ruhare rwa Trump mu bikorwa byo kuburizamo ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri ni kuri iki cya nyuma Smith ashakaho ubuhamya bwa Mike Pence muri ibyo bikorwa Trump ashinjwa harimo igitero cy'abayoboke be bagabye ku itariki ya gatandatu y'ukwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ku ngoro y'inteko ishinga amategeko bita capitol igitero cyabaye pence wari visi perezida wa repubulika ayoboye inama y'abasenateri n'abadepite kugira ngo bemeze burundu insinzi ya joe biden trump yotsaga igitutu pence ngo abihindure yemeze ko ari trump watowe kandi itegeko nshinga ntiribimwemerera abateye inteko ishinga amategeko bamenaguye inzugi n'amadirishya binjira basakabaka ngo Pence ni abambwe abashinzwe umutekano wa Pence bamutwaye ahantu h'ibanga baramuhisha polisi imaze kongera kwigarurira Capitol imirimo yo kwemeza insinzi ya Biden yarakomeje ijoro ryose mbere ya Mike Pence abagenzacyaha bafashe ubuhamya bw'abandi bantu bari bakomeye mu butegetsi bwa Trump barimo abari abajyanama be uwari minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu n'uwari umuyobozi w'imirimo mu biro bya Pence
radiyo ijwi ry'amerika barakoze bagenzi banjye thomas kamirindi na fideli niyongabo batugejeho ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko iyi mwumva ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vuba akadomo komu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari guhera tariki ya cyenda z'uku kwezi kwa kabiri amavuriro yose y'amatorero y'abaporotesitanti mu rwanda abujijwe gukorerwamo icyaha cyo gukuramo inda ku bushake ni umwanzuro watangajwe kuri uyu wa kane nyuma y'inama yahuje amatorero n'abavugizi b'imiryango ya gikristo ikorera mu gihugu ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika sumuta kabohe ni umwanzuro wasohotse kuri uyu wa kane nyuma y'inama yahuje amatorero y'abaporotesitanti mu rwanda n'abavugizi b'imiryango ya gikirisi ikorera mu rwanda uyu mwanzuro uje ukurikira uwafashwe na kiliziya gaturika yo yamaganye iki cyemezo cyo gukuramo inda ku bushake ku ikubitiro itegeko rikimara kujyaho abayobozi b'aya matorero bavuga ko uzarenga kuri aya mabwiriza azabihanirwa itangazo ryasohowe n'abagize inama y'abaporotesitanti mu rwanda risobanura ko umwanzuro wo kubuza amavuriro yabo igikorwa cyo gukuriramo inda ku bushake wafashwe nyuma yo gusanga iki kibazo kimaze gufata indi ntera mu muryango nyarwanda musenyeri karimba jerede umuvugizi wungirije wa seperi ari nawe uvugira itorero ry'abangirikane ry'u rwanda diyoseze ya shyogwe yabwiye ijwi rya amerika ko barangajwe imbere n'ukwemera kuri etike ya porotesitanti twemera yuko ubuzima butangira umwana agisama iyo rero habayeho kwenterompa kuvanaho ubuzima cyane cyane ku bushake nta yindi mpamvu ikomeye ihari icyo gihe tuba dukoze icyaha ijambo ry'imana rero nk'abaporotesitanti turihagazeho cyane niyo mpamvu twavuze ko ibyo gukuramo inda ku bushake muri za institusiyo zacu z'ubuvuzi bitemewe na gatoya umusenyeri karimba yumvikanisha ko impamvu bemera yatuma umugore akurirwamo inda ari igihe byemejwe n'abaganga ko kuyikuramo ari ugutabara ubuzima bw'umubyeyi kuri we indi mpamvu yakwikirwa n'igihano abaporotesitanti turi benshi dufite za hopitari dufite za santere do sante urumva ariko aho ngaho mu mahopitari yacu n'abadogiteri bahari n'abaefirimeri ubwo twababwiye bose bagomba kubahiriza icyifuzo cy'itorero aho bakora ubwo rero kuva ubu ngubu iriya nama twakoze ibitangaje ubwo bihita bijya mu bikorwa byanze bikunze uzabirengaho nyine azahanwa iki cyemezo cyafashwe n'amatorero y'abaprotestani mu rwanda kije gukurikira icyafashwe na kiliziya gatulika nayo yavuze kuva mu ntangiriro ko itemera iyi ngingo kuko iciye ukubiri n'ukwemera kwayo kiliziya gatulika yo yerekaho ko no mu mavuriro yayo hatemewe uburyo bwo kuboneza urubyaro usibye gusa ubwa kamere imvugo z'aya matorero zinyuranije n'ibyo leta y'u rwanda yashyize mu itegeko yo kuwa mirongo itatu z'ukwezi kwa munani bibiri na cumi n'umunani itegeko rigenga ibyaha n'ibihano muri iryo tegeko mu ngingo yaryo y'ijana na makumyabiri na gatatu rivuga ko umuntu wese wikuyemo inda aba akoze icyaha gusa nanone hari ibyiciro byemerewe kuba byakurwamo inda ingingo y'ijana na makumyabiri na gatanu y'iryo tegeko iteganya ko nta buryozwa cyaha mu gihe uwakuriwemo inda ari umwana kuba wakuriwemo inda yarakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku gahato kuba inda yarayitewe n'ubu bafitanye isano rya hafi kugera ku gisanira cya kabiri ndetse no kuba inda ibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana atwite kandi ko bigomba gukorwa na muganga wemewe na leta dr afrodis kagaba uyobora umuryango uharanira ubuzima hdi avuga ko iyi ngingo aba banyamatorero bafashe birengagije ko iyo abagore bangiwe gukuramo inda mu buryo bwiza bazikuramo bihishe icyo bibagirwa ni uko mu by'ukuri kubyanga ntabwo bibuza wa mukobwa cyangwa umugore ko abikora ahubwo abikora nabi bikamuhitana aragenda ayikuremo ahubwo ayikuremo nabi imuhitane bigire n'izindi ngaruka ku buzima zikomeye cyane kurusha kuba wamuha serivisi icyo dukora ni ugukomeza kubakangurira no kwigisha baba abagore n'abakobwa kugira ngo bamenye wenda aho bashaka ko bakora serivisi ariko no gukomeza kuganira n'abihaye imana kugira ngo turebe niba koko bashaka kubyumva ko ni ugutanga serivisi z'ubuvuzi ni ugutanga serivisi zo kubungabunga ubuzima dr kagaba avuga ko kugeza ubu amavuriro y'abihaye imana hafi ya yose adatanga iyi serivisi kugeza ubu iyi miryango iharanira ko aba bakobwa bajya bakuramo inda mu gihe bafite impamvu zumvikana bakora n'amavuriro ya leta ndetse n'ayigenga muganga kagaba akavuga ko uko aya mavuriro ava muri ibi bikorwa ari menshi bigira ingaruka ku bifuza izi serivisi ingaruka ziri cyane cyane kuri bwa buzima bwa mukobwa cyangwa w'umugore dukomeza kurushaho kubona ababikora mu buryo butanoze tukaba twagira abagore n'abakobwa bapfa kubera gukuramo inda mu buryo butanoze bubangamira ubuzima bwabo hari ingaruka zijyanye no kuba bagira indwara zikurikiraho cyangwa se ugasanga bamwe bakuyemo no kuba ubugumba ariko cyane cyane biba biduhangayikishije n'iza mpfu zishobora guturuka gukuramo inda mu buryo butanoze abahagarariye amatorero n'abavugizi b'imiryango ya gikristo makumyabiri na batanu bashyize umukono kuri iri tangazo aya matorero avuga ko bakorera hirya no hino mu gihugu ku buryo bafite amavuriro ageze kuri mirongo ine ku ijana yari mu gihugu hose asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tukivuga ku makuru ajyanye n'amatorero mu rwanda itorero ry'abangirikane rimaze gusohora itangazo rivuga ko bababajwe n'icyemezo cy'itorero ry'abangirikane mu bwongereza cyemera gushyingira abaryamana bahuje ibitsina itangazo ryashyizweho umukono na musenyeri lauren imbanda uyobora itorero ry'abangirikani mu rwanda rivuga ko iki cyemezo cy'itorero ry'abangirikani ry'ubwongereza kije gisanze hari utundi tuntu tumwe na tumwe basanze batumvikanaho kandi ko bishobora gutuma bacana umubano itorero ry'abangirikani muri uganda naryo ryatangaje ko ritemera icyemezo cy'itorero ry'ubwongereza mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika nyuma y'uko banki y'abaturage mu rwanda yihuje na banki ya kcb rwanda kcb bivuze kenya commercial bank bamwe mu baturage barinubira serivisi z'iyo banki nshya zo kutabasha kubitsa no kubikuza amafaranga bikomeje kubadindiza ni inkuru ya mugenzi wacu tuyishime gloria uri mu ntara y'uburengerazuba intandaro y'iki kibazo yatangiye tariki ya mbere z'ukwa kane mu mwaka ushize wa bibiri na makumyabiri na kabiri ubwo banki ya kcb bank rwanda limited yaguraga banki y'abaturage ikaba ari nayo yabaye umunyamigabane mukuru byahise biba banki imwe yitwa bpr bank rwanda public limited company serivisi zatangwaga muri ayo mabanki yombi zakomeje gutangwa nk'uko bisanzwe gusa kuri ubu hashize ukwezi abaturage bakoresha serivisi za banki y'abaturage hirya no hino mu gihugu batabasha kubitsa cyangwa kubikuza amafaranga yabo nk'imwe muri serivisi z'ibanze zikenerwa muri banki iyo ari yo yose ibi bigaragazwa na bamwe mu baturage twasanze kuri banki y'abaturage ishami rya rubavu batonze umurongo muremure bamazeho umwanya munini na bamwe biyicariye hanze basabwe gutegereza ngo serivisi serivisi zo kubikuza no kubitsa zikundi twasanze kandi hamwe mu habikurizwa amafaranga hazwi nka gishe mu rurimi rw'igifaransa hatari gukoreshwa aba ni bamwe ijwi rya amerika ryaganirije baravuga ingaruka izi serivisi mbi za banki bakoresha ziri kubagiraho biragaragara ko bitarajya ku murongo neza ko byishe gahunda ni ukuvuga ngo amafaranga mba njyanye nanjye hari abandi bantu mba ngomba kuyaha abahinzi batuzaniye umusaruro bumva ko iyo bibaye ngombwa ko dukererwa nabo tuba turi kubicira gahunda ko dusanga bategereje barangira urumva rero iyo ugenda gakeya kandi hari hashize kuva ku itariki makumyabiri kuri makumyabiri n'eshatu ndumva hari amaze iminsi badakora urumva hari n'abantu benshi bashaka serivisi byafashe umwanya munini njye ku kazi none ubu ngubu ndabona ndashaka kugira ngo mbabwire ko zanakererewe nabo simbizi ko mbona amafaranga ko nuko niko nayo nyategeyemo itike nyine ubwo nyine no kubabwira ko nzaza ejo abatelefona abasobanurira nyine kuko nanabasobanuriye n'ababwiye aho ndi ko nza kuza nakererewe abantu urumva ngo ntabwo bariho bigishwa gusa nari kubigishaho nyine urabona ko ibibazo Iki kibazo ntabwo giherereye ku ishami rya Rubavu twasanze aba baturage gusa ahubwo no mu mujyi wa Kigali ku mashami atandukanye gikomeje kuba imbogamizi nk'uko uyu muturage dusanze ku ishami rya Gakinjiro mu karere ka Gasabo abivuga nk'ubu ngubu ngewe mu cyumweru cyashize hari sheke ya- ya- ya- yavaga muri giti banki abanyishyuye bakoresha giti banki yagombaga kuvayo ijya- ijya kuri- ava kuri kon- a- ajya kuri konti yanjye iri muri popirere na n'uyu munsi ntabwo ndayabona Ari- sinanasubirayo kandi ngo mbwire kampani yanyishyuye ati nimuhindure konti muyashyire kuri iyi ntibyashoboka ubwo rero ni ukuvuga ngo ni ikibazo pe ni ikibazo gikomeye mu- barebe niba bishoboka cyangwa se niba nabo bashobora gufunga imiryango bafunge ariko iyi serivisi yabo rwose ntabwo itunogeye ntabwo itunogeye nta kuntu umuntu yamarana sheke ibyumweru bibiri itara- ita- ita- itararutirwa Iki kibazo gikomeje kuba ingorabahizi mu duce dutandukanye tw'igihugu cy'u Rwanda uyu nawe n'uwimana utuye mu karere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda nagezemo gutonda umurongo ugenda gake kwa kuntu serivisi zabo ziri kugenda gake bakubwira ko ari netiwaka ziri kugenda gake uhagarara ku murongo ukajya ubona n'umuntu uri muri gishe nawe yifashe ku matama byamuyobeye ni ugutegereza nyine nk'utegereza mesiya dore ko batubwiye ko ariwe uzatinda biri gutinda cyane biri kugenda gake urumva niba ujyanye amafaranga yawe uyabikije ariko wajya kuyasaba ntuyabone ni ibintu bibi cyane birababaza nawe kandi byakubabaza urumva niba ushyize amafaranga wajya kuyasaba ntibayaguhe ubutaha ntayo wajyanayo abaturage bakoresha serivisi za banki y'abaturage mu Rwanda bakomeje gusaba ko hakorwa amavugururwa ku mitangire ya serivisi kugira ngo imirimo bakora ikomeze ibanogere yego nicyo twakwifuza byo haramutse habonetse uburyo bikosoka nk'uko bukajya ku murongo nk'uko byari bisanzwe byarushaho kuba byiza mu by'ukuri ntabwo tuzi ikibazo popireri ifite no kugira ngo ubone amafaranga ubu ngubu ntibishoboka kereka uje kubikuza kuri gishe ariko taransiferi iturutse mu yindi banki iza kuri konti yawe iri muri popireri ntabwo bikunda sisiteme yanze sisiteme ntirakunda sisiteme ntirakunda nk'ubu amafaranga umuntu yakaba yarayafashe yarayacuruje yaranibanuke mu bibazo yarabikemuye ariko kugeza ubu ntituzi ngo bizakemuka ryari badufashe batubwire ngo wenda mu cyumweru kimwe cyangwa mu minsi itatu ariko nabyo biduteje igihombo mudufashe pe mudufashe mudukorere ubuvugizi twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'iyi banki ngo bugire icyo buvuga ku kibazo cy'aba baturage ntibyadukundira gusa itangazo banki nkuru y'u rwanda yashyize hanze kuri uyu wa gatatu ivuga ko serivisi za banki y'abaturage zadindijwe n'uko habayeho ivugururwa ry'ikoranabuhanga risanzwe ikoresha ryo guhuza banki ebyiri arizo kcb na banki y'abaturage banki nkuru y'u rwanda ikomeza imenyesha abaturarwanda by'umwihariko abakoresha banki y'abaturage ko ikurikiranira hafi iri vugururwa n'ibibazo byatewe naryo ikizeza umutekano ababitsa amafaranga muri iyi banki banki y'abaturage yashinzwe mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na gatanu imaze imyaka irenga mirongo ine n'itanu yose ikora kandi ni nayo banki igera mu bice byinshi by'igihugu mu mpera za kamena ibihumbi bibiri na makumyabiri yari ifite imari shingiro irengaho gato miliyari mirongo ine n'esheshatu z'amafaranga y'u rwanda tuyishime gloria ijwi rya amerika i rubavu
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika nyuma yaho mu ruzi rwa rusizi ku ruhande rw'uburundi hatoraguriwe imirambo makumyabiri n'ibiri kuva mu kwezi kwa cumi na kabiri umwaka ushize abanyekongo batuye mu kibaya cya rusizi bavuga ko nta bantu babuze mugenzi wacu vedaste ngabo afite ibisobanuro birambuye kuri iyi nkuru nyuma y'aho bamwe mu baturage bo mu ntara ya kibitoki iri mu burengerazuba bw'uburundi batangarije yuko bamaze iminsi batoragura ibiziga mu nkengero z'uruzi rwa rusizi runyura mu burundi na kongo ndetse no mu rwanda ijwi ry'amerika ryagendereye bimwe mu bice byo mu kibaya cya rusizi ku ruhande rwa kongo nka sange mutarure bwegerana gadogota ndetse na ruvungi bihana urubi n'intara ya kibitoki maze tuganira na bamwe mu baturage bakorera imirimo yabo ku ruzi rwa rusizi mutebutsi patrick ni umuturage wo kubwegera akorera imirimo y'ubworozi ku ruzi rwa rusizi ahitwa mu isango na kigazura avuga ko nta mirambo barabona aho birirwa kuri urwo ruzi haba hari imigumbugumba babonye ingogo z'ibitoki zitwarwa na rusizi yuzuye ariko ntibabeshe ngo biva kongo ntabiva kongo kuko iyo inyura mu rusizi twese ruri hagati tuba twarayibonye mu gihe tutayibonye ntacyo twoshinja ngo tubihamye ngo yaraboneze ngo hanyuze imirambo kandi ntayo twabonye kandi muragira ku rusizi buri buri gihe inka niho zinywa buri munsi waremwe n'imana nta munsi rirenga inka zitanyoye rusizi ariko nta murambo turumva ngo watambutse mu mazi haba umwaka ushize niho habuze abantu babiri bishwe n'amazi byamungu etiyeni ugakorera imirimo y'ubuhinzi ku nkengero za rusizi ahitwa katogota mu rusizi aho yayo mirambo sindamenya ko ntarabona sinaza gufata ngo nabonye mirambo ataba ndabona ibyo abaturage bo mu rugombo no mu cibitoki bavuga ko hari imirambo babona mwe murayibona oya ntaturabona usanga nyine inatambuka ko mugabo igatanga utwuma tumaze kuhava cyane ugasanga nyine irengana ku ngamba y'u Burundi yakumva muri Kongo ntayo aha muri iki kibaya cya Rusizi akunda kuvuga ishimutwa ry'abantu bagacunguzwa amafaranga ndetse hakavugwa n'impfu z'abantu bicwa n'abantu bitwaje ibigwanisho abatuye iki kibaya bahakana yuko nta bantu babo bicwa bakajugunywa mu ruzi rwa rusizi nije imbere rishari ni umwami wo mu kibaya cya rusizi yabwiye ijwi rya amerika yuko ayo makuru y'imirambo abaturage bo mu cy'ibitoki bamaze iminsi batoragura mu rusizi ibo ntayo barabona ku ruhande rwa kongo twebwe mu bice dutwara hano muri sheferi ya purende la ruzizi nta kiziga na kimwe tumaze kubona cyangwa se abaturage bamaze kutubwira ngo babonye ikiziga ahantu runaka ku ruhande cyangwa se mu ruzi rwa rusizi nta munsi n'umwe abaturage baje kutubwira ngo hari icyo babonye hari nta muryango n'umwe umaze kutubwira waje kutubwira ngo wabuze umuntu ushatse ngo yatwawe n'uruzi gusa nubwo biri uko bamwe mu barundi bari gusaba ubuhungiro muri congo twasanze mu nkambi y'agateganyo ya sange bemeza yuko hari bagenzi babo baguye muri rusizi baje gushaka ubuhungiro muri iki gihugu byukusenge anita twamusanze muri sange yavuye mu ntara ya bubanza ari gusaba ubuhungiro yemeza yuko bagenzi be bari kumwe batwawe na rusizi jewe nka jewe abo twazananye twari bane twarokotse turi babiri bandi babiri baratwawe n'uruzi mu rusizi waje ryari jewe ndamazina baratwawe warabibonye babiri baratwawe nyamara rero bamaze gutwara umva babyitse nta kundi ni mwihangane hama barasubira inyuma barabwira imiryango yabo abo batwawe n'abo mu yihe komine abatwawe umwe ni uwo mu gasenyi undi ni uwo mu kagwema umwe ni uw'ibubanza undi ni uwo mu kibitoki mu nkuru yatambutse ku ijwi rya amerika kuri uyu wa kabiri buramatari w'intara ya kibitoki kare mu bizoza yavuze yuko abatogwa bashobora kuba ari abanyagihugu baturuka mu bihugu bya kongo cyangwa mu rwanda bihana urubibi n'u Burundi ku ruzi rwa rusizi rwanda dufite ibihugu bibiri turi kumwe nabyo kandi byose bikora ku ruzi rusizi n'uwo twagwa cyangwa akicwa n'ikindi gihugu bagatereramo bavugwa no mu cibitoki ikimenyamenya ni uko atahumuri usanga bene igihugu ko rero bamukabuze umuntu wacu kubera ko ari uruzi ni uruzi runini hashobora no kukarobwa wo muri ibyo bindi bihugu agatwagwa muri iki kiziga gitowe n'abanyacibitoki bariko barapfa usibye aba baturage bo mu cibitoki bavuga yuko batoragura ibiziga mu ruzi rwa rusizi mu myaka ishize ubwo imipaka y'u Burundi yari ifunzwe kubera covid cumi n'icyenda imwe mu miryango y'abakongomani yavugaga yuko iburira abantu bayo mu ruzi rwa rusizi bagerageza kwambuka mu gihugu cy'u Burundi vedase ngabo ijwi rya amerika ubuvira
tuve muri kongo dusubire mu rwanda urubyiruko rw'impunzi ruba mu nkambi ya mahama rurangije amashuri yisumbuye ruracyafite ingorane zo kubona akazi karuteza imbere bamwe muri bo bahura n'ibibazo byo kwishora mu ngeso mbi ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika thierry vendayishimiye n'abarangije sogondere kenshi baca baza ngaha mu nkambi ugasanga nti- ntibarose amahirwe yo gukomeza kubera ubu- uburyo eh, kwiga za kaminuza bamwe bakabura akazi hakabaho n'abashobora kubura igishoro cyo gutangira kwikorera abo ni bamwe mu rwaruka rwavuganye n'ijwi rya amerika igihe umumenyeshamakuru waryo yabagendera muri iyo kambi ya mahama iherereye mu karere ka kirehe mu gihugu cy'u rwanda urwo rwaruka rugizwe n'abarundi n'abakongomani basigura ko bafise ingorane zo kuronka ico bakora iyo bahejeje igice cya kabiri c'amashure yisumbuye urubyiruko ruba mu nkambi tubayeho ku buryo bugoranye bamwe bakabura akazi hakabaho n'abashobora kubura igishoro cyo gutangira kwikorera akazi karagoye kubona uri ngaha bavuga kandi ko benshi muri bo baba badafise n'ubushobozi bwo kubandanya amashure ya kaminuza n'abarangije sogondere kenshi baca baza ngaha mu nkambi ugasanga nti- ntibarose amahirwe yo gukomeza kubera ubu- uburyo bwo gukomeza eh, kwiga za kaminuza icyo kibazo turagifise eh, turifuza rero ko uko batugira ubuvugizi ayo mashuri akaboneka ya pirimeri na sogonderi ko hobaho n'ubundi buryo bw'umwana arangije eh, sogonderi habaho amakaminuza ku buryo atamuntu ava ku ishuri arangije sogonderi basigura ko kuba badafise ibyo bakora mu buzima bwa misi yose bituma hari abagendera mu ngeso mbi zirimo kunywa ibiyayuramutwe n'ubushurashuzi nk'uko babyiganiye ijwi rya amerika baca usanga rero ngaha mu nkambi ntacyo bafise bakora eh, usanga ari ikibazo bamwe baca baja mu biyayuramutwe mu biyobyabwenge eh, kubera kubura ico bakora eh, canke se kubura ubwo bushobozi bwo gu- bwo kuja ku makaminuza usanga bamwe bavamo arabiba ugasanga bamwe baracuruza imibiri yabo umuryango wa gikristo prison fellowship rwanda ufasha impunzi kugira uruhara mu bizikorerwa ukavugira n'urwaruka ngaho mu ikambi ya mahama wemeza ko umugwi w'urwaruka uhura n'ibibazo bitandukanye byiringiro epafrodite aserukira uwo muryango asaba urwaruka kugira umutima wo gukora mu kwirinda ibibasamaza icyo tubafasha cy'ibanze ni ikibazo gikomeye Ah, ngira ngo si si n'icya hano mu nkambi gusa Ah, ni ikibazo cyugarije isi yose cy'ibanze ni uko bagomba kumenya ko umuntu utarabona akazi ntabwo igisubizo ari ukujya mu biyobyabwenge dukorana rero ibikorwa by'ubukangurambaga kuko bose si ko bajya mu biyobyabwenge hari abigishwa kandi bakabireka hari ababivamo bagafata iya mbere kujya gushaka ibyo bakora hari gahunda nyinshi zihari z'urubyiruko bashobora kujyamo byabateza imbere ntabwo abantu bose babonera akazi rimwe ahubwo nabo bagomba kugira umutima wo gukora cyane bagira bagahereza abandi ijwi rya amerika ryavuganye n'ubushikiranganje bujejwe gutabara imbabare minema busigura ko mu ikambi atabikorwa byo gukora bikwiye bihari bityo urwaruka rukwiye kuja kurondera utuzi hanze kuko babyemerewe hako bishora mu ngeso mbi vuga neza andre ahagarariye minema mu ikambi ya mahama kuko ah, twemera ko urubyiruko ari amaboko kandi barashoboye ariko by'umwihariko hari abafashwa gukomeza amashuri hari abafashwa kwiga imyuga bityo bakaba bak- bashaka imirimo bagakora cyangwa bakihangira akazi kugeza ubu ngubu nta mirimo twavuga iri imbere mu nkambi tuvuga ko birengagiza gukora ariko dushishikariza urubyiruko gusohoka hanze y'inkambi rugashaka akazi hanze kuko rurabyemerewe mu migwi yashizwe mu ikambi yerekana ubusumbasumbane mu butunzi ni itatu uwa gatatu urimwo abifise abo nabo bakaba bategerezwa kwironderera ibibatunga urwaruka nagwo guhera ku myaka cumi n'umunani gushika kuri mirongo itatu n'itanu rubarizwa muri uyo mugwi w'abifise mu gihe atabundi bumuga baba bafise muri iyo kambi ya mahama harakorerwa ibikorwa bitandukanye byo kwigisha imyuga itandukanye abakiri bato n'abandi babyifuza ibiharuro bitangwa n'ubushikiranganji bujejwe gutabara imbabare minema byerekana ko umugwi wa gatatu ubarizwamo abifise hamwe n'urwaruka rugejeje imyaka cumi n'umunani rurimwo uwo mugwi urimwo abashika ku bihumbi bitandatu by'ababa muri iyo kambi thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali
muri iyi wikendi amakuru y'imikino na siporo hateganijwe iki jean claude munyandinda i kigali mu rwanda mu mpera z'iki cyumweru shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu rwanda irakomeza imikino igeze ku munsi wayo wa cumi n'icyenda uyu munsi kuwa gatanu habaye imikino ibiri ikipe ya kiyovu siporo yatsinze rwamagana city ibitego bibiri kuri kimwe kuri stade y'ingoma mu ntara y'uburasirazuba kuri stade ya bugesera ikipe ya gasogi united yaguye imiswi na rutsiro fc zinganya ibitego bibiri kuri bibiri ejo kuwa gatandatu hateganyijwe imikino ine ikipe ya gorira fc izahura na as kigali kuri stade ya bugesera kuri stade y'umuhanga ikipe ya polisi fc izakina na mukura victory siporo etenseri fc izahura na espoir ecwari efuse ku stade umuganda i rubavu sanirayizi ikazakina na marine efuse ku stade gorogota nyagatare imikino ibiri izaba isigaye y'umunsi wa cumi n'icyenda wa shampiyona izakinwa ejo bundi ku cyumweru bugesera efuse izahura na musanze efuse ku stade bugesera naho kuri stade huye butare hakazabera umukino wa karundura uzahuza amakipe y'amakeba muri ruhago ariyo apr efuse na rayon siporo kugeza ubu ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona ku mwanya wa mbere hari ikipe y'abasirikare b'u rwanda apr efuse ifite amanota mirongo itatu n'arindwi mu mikino cumi n'umunani ku mwanya wa cumi na gatandatu ya wa nyuma nanone hari ikipe y'abasirikare b'u rwanda iyo ni marine efuse ifite amanota icumi mu mikino cumi n'umunani ikagira n'umwenda w'ibitego cumi na birindwi yari claude munyandinda i kigali
ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimire kuba mwaduteze amatwi dushimire enjeniyeri justin wadufashije mu buhanga bw'ibyuma nadia taha wegeranyije aya makuru muri studio mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezeho mbifuriza wikendi nziza